muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bakunzi banywanyi bacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero nimugende no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube na fesibuke kuri voa radiyo yacu nabwo mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga uko kirimo gihita
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nanone tubanze tubifurize umwaka mushya muhire uzababere umwaka w'amata n'ubuki umwaka w'amahoro umwaka w'uburumbuke kuri mwese mwese n'abanyu uyu munsi rero nanone tubahaye umwanya wo kwifurizanya umwaka mwiza birumvikana ni ku itariki eshatu y'ukwezi kwa mbere umwaka rero nyine uracyari mubisi mubisi mubisi umwaka mushya muhira
ni wowe mbwira reka kuraba hirya kuva aho wakoreye ibintu urayabika uyu ni umunsi udasanzwe ni ukuyajya hamagara abagenzi n'inshuti hanyuma ubifurize umwaka mwiza wongere uhindukire ubabwire uti urame murongo ibyo wipfiriza tanga umuziki nta kwicara turakesha uyu munsi nta gusinzira fata umwana mubene ngwatira nabaneze nagucike na kesera bonane bonane munane bonane bonane bonane bonane bonane bonane bonane munane bonane bonane bonane bonane uyu ni umwaka mushasha bonane mucisho Gali Joas Sali.
feto l'amour et non la guerre thanks papa god for your protection mwaka huu ni moto ninafanya kazi bila ya jasho sijali yao maneno bonane bonane bonane bonane bonane bonane bonane bonane bonane bonane bonane bonane
Every day when you wake up, say thank you, Lord. Ibibazo uciyemo, nakurahiye. Wacu ushaka mwana wa mama, reka niwige.
ye she akabanda kasinda kajoba kabanda kasinda kasimba mizi bonane, iwacu bonane, dina bonane, apa bonane, tumba bonane, dina bonane, nakamunda na yo yo yo yo, bonane, nakamunda na munda na munda munda na yo yo.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda bonane aho muri hose kuri telefone dufite david nizigiyimana na rukundo emmanuel dutangirire kuri david david we
mwaho murakomeye uraho neza nibyo neza witwa nizigiyimana
nitwa david nsengimana ntabwo ari nizigiyimana
ni ukubera ko nadiya urabyumva ntabwo yumva ikinyarwanda neza rero nyine yambwiye izina ryawe niryitiranya nizigiyimana nsengimana nuko ibyo ari byo Yeah.
byose umwaka mushya muhire
mwaka mushya muri kuri twese yewe umwanya ni uwawe rero mwawutangiye neza twawutangiye neza mu mahoro nk'uko ubyumva turacyahari turacyabakorera turacyakorana namwe nuko kandi turabibashimira cyane umwanya ni uwawe rero
Eh, murakoze cyane ni david nsengimana w'umututsi mu karere ka nyanza ariko ubu nkaba ndi nyagatare nari ndakumbuye cyane rero um, nagira nifuriza umwaka mushya ababyeyi banjye bari mututsi mu karere ka nyanza ikibirizi nifuriza umwaka mushya bashiki banjye elizabeth w'imana agnes tuyise- tuyishime liliane tuyi- tuyizere nifuriza umwaka mushya uh, babyara banjye kayitesi kabatesi hirimbana rangwida nifuriza umwaka mushya onkre wanjye barinaba ndahayo emmanuel nkurikiye umukiza hakomeza nifuriza umwaka mushya abanyeshuri bose twiganye poromosiyo ya cumi na gatandatu na bibiri na cumi n'icyenda kuri gurupe sikwari ya mututu Eh, umwaka mushya nkawifuriza abanyamututu bose muri rusange umwaka mushya nanone nkawifuriza abanyarwanda bose bari mu rwanda no hanze y'u rwanda nzi ko bateze amatwi ijwi rya amerika murakoze cyane nsengima nawe rero urakoze rwose hanyuma mwese uyu mwaka uzababera umwaka uzira umuze
yego murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika nanone kuri telefone dufite rukundo emmanuel rukundo we
na emanuel iradukunda oh ni emmanuel iradukunda nadiya muramubabarira Eh, iradukunda
umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire rwose eee ni ukuri kabisa turabishimiye nta nkomeza ashimira na radiyo ijwi rya amerika nuko nuko rwose ni twebwe tubashimira cyane by'umwihariko kubera ko tutabafite se Ha? twamera Ni dute ukuri, turabashimira cyane rwose twatangiranye umwaka turawusozanya dutangiranye n'undi yego rwose turi amahoro nuko nuko ni ukuri turabakunda emerereye mu rwanda kicukiro Eh, nifuriza umwaka mushya abavandimwe banjye uwo bita boniface nawe rushinege boniface ubwo ari i nyamagabe umwaka mushya muhire Ah, na mukeshimana sumuta nawe ni mushiki wanjye Ah, nifuriza umwaka mushya muzehe wanjye alfredi ari muri tanzania na sogokuru wanjye zamani nawe mwifuriza umwaka mushya ari kampala masaka nifuriza umwaka mushya na bosi wanjye Alex mucumbisi wankoreshaga rwose nawe umwaka mushya muhire nawe nawe unyakiriye kabisa kuri radiyo
yego umwaka mushya muhire rwose yego nuko nuko rwose ndabakunda cyane kabisa nanjye mba ndi mu kazi ariko mba mbakurikiye cyane kabisa umwaka mushya muhire n'ubu ngubu ndumva ukarimo
ewana mba nkarimo ndi umushefu mba ndi mu gikoni ndi guteka aha utekera abande se Ut- ukora muri resitora
oya ntaho nkora muri resitora mba mfite umukire wanjye mba ndi gutekera kabisa nuko nuko
Eh, mba ndi mu kazi kose rwose ye uteke biryohe rero
eee umwaka mushya muhire ni ukuri kandi niwo mwaka tuzawusozanya dutangirane n'undi rwose
rwose ariko reka mbaye n'undi muntu nawe abasuhuze yego muzane yitwa nde oh telefone iradukunda iracitse turaza kongera kugerageza kumuhamagara noneho umuntu bari kumwe nawe aze kugira amahirwe yo gutashya noneho kuri telefone dufite ndagijimana jean claude ndagijimana we
karame karame uraho neza
halo yego uraho urakomeye umwaka mushya muhire
eee umwaka mushya muhire namwe ndagijimana uherereye he
ndagijimana mberereye mu mudugudu wa mbona bose akagari ka kabyiniro umurenge wa cyanika akarere ka burera mu ntara y'amajyaruguru nuko nuko umwaka mushya muhire rero
yego Mm.
eee ndifurije uyu mwaka mushya muhire ku ikipe dukorana ku ku mugarama mugarama school abo twafatanyije mu gihe nari muri internaship ku bitaro bya cyanika health center abo twakoranaga muri serivisi ya consultation prenatal no muri vct voluntary counseling test barimo letitia n'abandi twafatanyije mu bitaro bya bikuru bya ruhengeri muri serivisi ya mental health barimo fani na kirisositomu ndabagaruye aho baherereye hose ndabifuriza umwaka mushya muhire nkongera ngifuriza umwaka mushya muhire abana banyuze imbere bose mbigisha bifuriza kuzakomeza kubaha no ku- no kumvira
yego muranyumva yego ndakumva rwose
yego nifuriza abo bana banyu- banyuze imbere kuzakomeza kubaha no kumvira imana n'ababyeyi babo muri uyu mwaka dutangiye nuko nuko ndagijima umwaka mushya muhire ye mukomeje kumva radiyo ye mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika umwaka mushya muhire aho muherereye hose
Motivation, inspiration wateye intambwe ya mbere umusanga wambereye byinshi mbera na muganga ubupfura bwinshi kuri late night calls ubifata easy I'm sick and tired of running after the blue sky I'm sick and tired of wasting a good time come sit down put your feet on my laps yum yum I want your groove na na the way you speak to me na na na let's go by the waters make love I smoke a little bit na na Urimiza sana opening all my doors you're pushing me more and more Urikeza time you keep tripping in my corridor I'm seeing you more and more. Pretty girl in my corridor. Tuza. Bagukunda. Tuza. Pretty girl in my corridor. Tuza. Bagukunda. Yeah. Tuza. It's nice how you vibing to my new shit. A little bit of ish on your new playlist. Turn it up, it's only 6:30. Take off what you got, you won't need that shit. Kigali lights through your Ray Bans, gin and juice in your right hand. Follow, let's chit chat. But where you really at? What you really like? I want your groove, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. Bump it a little bit, nah nah nah nah nah nah. Sana, you're opening all my doors. You're pushing me more and more. Urikeza, Tane, you keep tripping in my corridor. I'm seeing you more and more. Pretty girl in my corridor. Tuza, Bagukunda. Tuza. Pretty girl in my corridor. Tuza.
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwese mwese umwaka mushya muhire kandi twongere dushimire mwe mwese mwese mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi ni mwebwe mutuma ishyuha nizeye namwe ko ihora ibashyushya Mu- ariko rero nanone nkabashimira cyane yuko mu izina ry'ijwi rya amerika birumvikana ko muhora mwungurana ibitekerezo musangira ibitekerezo n'abandi mwungurana n'ubwenge kubera ko burya kuganira bivamo kungurana ubwenge nkashimira rero by'umwihariko n'abaza kudufasha mu biganiro murisanga abatumirwa iyo muva mukagera murakarama murakagwira umwaka mushya muhire rero umwaka w'amahoro umwaka w'ubuzima bwiza kuri telefone dufite ernest van stones ernest we none se uraho neza ariko
ndashima imana umwaka mushya muhire
na twese Aba- ababirigi b'aba- b'abafarama nibo bakunda kugira vana mu mazina yabo nawe si uri umubirigi
ni umurundi none ushobora kuba umurundi ariko ufitanye amasano n'ababirigi b'abafarama
aya ni umurundi gusa kabisa Eh, none se ubwo amazina yawe nyakuri ni ayahe
Mi- miburo hermes miburo uri bujumbura se yego
umwaka mwiza
twese mutaha ndumva abana abana barimo Eh.
bakina aho ngaho inyuma ni abawe
aya yenje ni umusore n'ababana Eh, nuko nabo rero tubifurije umwaka mushya muhire ngaho umwanya ni uwawe
yego murakoze
yego yewe butashya usuhuze wifuriza abawe umwaka mwiza
Eh, umwaka mushasha ndawifurije bamwe yomba banje aho bari ahantu bita mu maramba
komeza
Eh, hamwe n'ababyeyi banje n'abo tuvukana bose eh, n'ababyaranje bari mu rubiyizi eka n'inshuti n'abagenzi bose ndabifurije umwaka mushasha
yego miburo ye abo ngabo bana rero nabo ubahe nimba mushobora kuvugana mu kanya ubatubwirire uti ijwi rya amerika rirabifuriza umwaka mushya muhire n'ababyeyi babo abo babanyi bawe mbese bose umwaka mushya muhire
Eh, barakumva reka ndaguha umwe basi muvugane Shobora- shobora yogeta. reka ndaguha umwe muvugane nuko nuko Ye- muhe telefone rwose
Halo.
halo uraho neza
Eh, urakomeye
eh, uracyari mu biruhuko
yego.
Ah, kandi wa- kandi amasomo wa yarakubise wiyakora neza ibizami warabikoze neza
Eh, wiga mu wa kangahe
Katreman.
primaire birumvikana katiriyema ntibivuga uwa kane
Eh, nuko none se witwa nde
nitwa Zetu.
zedu
Zetu.
zetu zetu Zetu.
ufite im- ufite imyaka ingahe
Cumi n'itatu.
ye nuko noneho rero bwira abandi bana rwose icyo ushaka icyo wifuza cyose ibyiza byose ubifuriza vuga ndakumva
Ndetse ndifuza cyose.
ndumva byamutonze niko ifuriza abo mwigana umwaka mwiza byibura radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ntabwo dushoboye kumvikana neza agomba kuba yagize amasoni y'isoni nuko ibyo ari byo byose mwese mwese umwaka mushya muhire hanyuma rero kuri telefone dufite zeye cyangwa ni zeye halo ni zeye
ni zeyi ni
subira zeyi tafo
subiramo zeyi tafo
ye uherereye he ye uherereye he
ngewe nyine ndi i kigali mu rwanda yego
eh, niho ndi ubu ngubu
yego turi kumvikana rwose ndagukurikira
yewe natwe rero umwaka twawutangiye neza rwose nta kibazo tumeze neza
none se kuri bonane mwacinye akadiho
eh cyane rwose twaragacinye umwaka yohana baraburasa nk'uko babyitaga kera mu kinyarwanda ngo ni ukuwurasa eh byabereye ahantu henshi hatandukanye hano muri kigali ahantu bari babyitabiriye ku mpande zose ahantu hose
hari igihe ibyo ngibyo by'imiriro babituritse ahabwa abantu bikomeretse rimwe na rimwe ntabwo byakomerekeje i kigali
oya ntabwo byaba kubera ko baba bagerageje kuyikora mu buryo bwa nyabwo kandi bategurisha abantu bose ku buryo nta n'uwikanga ngo bimuteze bimuhungabanye abantu ahubwo barabyishimiye nyine kubibona abantu bishimye n'amatelefoni bafata amashusho nyine banaberekana bagaragaza ko banezerewe
wowe wagiye mu kabyiniro
ngo ndi kumwe n'abandi bavandimwe twicaye ahantu gutya haterereye mujyi uba ureba neza impande zose aho bita ku irebero hariya yego
niho umuntu yabireberaga nyine ureba impande impande mu mujyi ukuntu barimo babihumbagiza mu kirere kwa kundi biba bimeze
none se uwo musozi wa rebero ntabwo mukiwita nyarurama
bahita ku irebero aho narindi aho bita za kimisange hano hepfo gatoya kimisange burya rero haruguru yaho nako ni nyarurama yego ni niho rebero iri nyine nyarurama
urahazi neza wereka
narahize ndahakore niho nakuriye i kigali niho nakuriye niho nize ndahakorera imyaka n'imyaka kugera mu bihumbi bibiri na gatanu nuko urakoze cyane nuko rero nuko byari bimeze ntabwo twabirebaga yego kabisa ndifuriza mwaka mushya muhira abantu bose bazi ku izina rya zeyipafo umukecuru wanjye ari nyagatare n'abavandimwe banjye aho bari muri rwamagana hose hose mbifurije umwaka mushya muhira
yego
n'abandi twiganye hariya mu kigo cya mushya nabo bagire umwaka mushya muhire bose ndawubifurize kabisa nuko nuko rero mukomeze muryoherwe umwaka uzababere mwiza w'ubuzima bwiza
kandi urakoze cyane ndanagukunda bya hatari buriya iyo usoma amakuru biranezeza bya hatari
ndagushimiye nuko rwose binkoze ku mutima urakoze yego rwose yego namwe murakoze cyane yeee mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda iradukunda Emmanuel rero telefone ye yacitse hanyuma musezeranye yuko ndi bumuhamagare kubera ko yaratubwiye ko ari kumwe n'undi muntu nawe wifurizaga washaka kwifuriza abe umwaka mwiza bambwiye yuko iradukunda Emmanuel bongeye kumumbonera iradukunda we
ese karame karame ni umuntu rero mwari muri kumwe muhe telefone nimba mukiri kumwe
reba reka nze murebe ni ukuri kabisa pe eee yari ari ku ruhande gatoya
eee yari agiye ku ruhande ariko turi kumwe nuko nuko ese ubundi yitwa nde yego uri aho neza
murabo
ntabwo iradukunda ntabwo yatubwiye amazina yawe rero ngaho yatubwira
nitwa nishimwe marita nishimwe marita
yego nuko none se wowe ubusanzwe ukora iki
ni akazi gasanzwe nkora akazi k'amasuku yego
yego hano manywera bari
nuko nuko rwose umwanya ni uwawe rero umwaka mushya muhire
umwaka mushya muhire kuri twese yewe n'abawe rero ngaho babwire
yego mbere na mbere ndifuriza umwaka mushya muhire wowe unyakiriye yego ndagushimiye cyane rwose nishimwe nifuriza umwaka mushya muhire papa na mama bari mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka gakenke
yego
n'abavandimwe banjye yego mbifuriza umwaka mushya muhire twizere ansira uri mu karere ka rurindo kamayo umugisha Justine nawe uri mu karere ka rurindo yego
ndifuriza umwaka mushya muhire uwera alphonsine ndifuriza umwaka mushya muhire chance ndifuriza umwaka mushya muhire nsengiyumva donasiye ndifuriza umwaka mushya muhire gashayija irene yego
ndifuriza umwaka mushya muhire puraside ngirimana ndifuriza umwaka mushya muhire nduwayezu jean bosco ndifuriza umwaka mushya muhire ahimana fredina yego
ndetse n'abanyumva bose mbifurije umwaka mushya muhire nishimwe marita nawe rero umwaka uzakubere mwiza
yego namwe kandi nabo nawe wifurije bose uzabagendekere neza nuko nuko rwose emanuel ngaracyagushaka yeee musubize telefone
yego yego komera komera ukomere cyane rwose mukomere mukore akazi neza abandi bagize isoni
ntacyo ntacyo icyangombwa ni uko nabo bari kudukurikira bumva ko tubafite ku mutima nuko nuko iradukunda urakoze
kuri none ndabakunda cyane cyane ko njyewe ino radiyo nyifiteho n'umwihariko kuko uko ndumva n'ikiganiro kijya gutangira harimo n'ijwi ryanjye ritangiza ikiganiro muri ka kanuze kaza mbere
eee kaza mbere kariya kavuga ngo ndi kampara amasaka kuko niho nabaga eee icyo gihe kabisa
buryo bwose eee ino radiyo njyewe nyifiteho umwihariko maze imyaka myinshi kabisa
yewe ndakwemeye pe nuko nuko urakoze iradukunda
urakoze urakoze turi kumwe mwaka mushya muhire yego yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwese rero umwaka uzababere mwiza muzabyare muheke kandi mwururutse muzahinge musarure muhahire n'abandi muhahire haruguru y'inzira muhahire hepfo y'inzira mbese muzagira amahoro muri uyu mwaka kuri telefone dufite banda banda
yesi urahura akomeye
ye ndaho ndakomeye rwose ndashima imana pe aho ngaho muri zambia mumeze mute
aha muri zambia turaho rwose turakomeye n'imvura n'itongo nuko nuko umwanya ni uwawe rero
eee ya mbanje mbifuriza umwaka mushya mwese abanyamakuru bo ku ijwi ry'amerika urakarama rwose urakoze cyane mwese nkongera nkifuriza umwaka mushya abavandimwe bacu bari hano muri zambia nk'impunzi muri twebwe hano muri zambia tumaze imyaka myinshi nkongera nkifuriza ababyeyi banjye bari mu rwanda n'abavandimwe banjye bari i burundi yego
nkongera nkifuriza abavandimwe banjye bari i bugande harimo karangwa david harimo gatera emmanuel kanuma inosenti nkongera nkifuriza n'abavandimwe banjye bari hano muri zambia harimo evariste harimo kamiri niyo ngombwa harimo samuweri harimo harimo twagirimana efuroni nkongera nkifuriza abanyarwanda bose n'abarundi bose bumva ikinyarwanda n'ikirundi muri rusange yego kandi nkabifuriza kugira ngo uyu mwaka wa tu tuwenti fo bawutangire neza kandi uzababere uw'amahirwe n'ibyishimo ndetse uzababere uwo kubana n'imana bisumbyeho nuko nuko rwose banda urakoze cyane
cyane rwose namwe murakoze cyane imana ibaha umugisha kandi muzagire umwaka w'amata n'ubuki twese twese nk'abitsamuye rwose iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro cyanyu murisanga rero turacyabaha umwanya wo kwifuriza abanyu umwaka mushya muhire mwese mwese rero bonane
Guy Darlon a États-Unis. Bonne année. Tout passe, mais la vie continue. Mon ami, la famille Nambemba, Gaspard, Amici.
na viniguso ekeda
Jean-Marie Molato nazo cipanguyaka e bonane bonane nazo cilevage yeyeyeye peuple centrafricain bonane oye oh la jeunesse oh la jeunesse tous les sportifs tous les sportifs bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année ministère de la culture et bonne année yeah, yeah. Oh, mama. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Na écolier, na lycéen, na enseignant, na étudiant, na artiste, na policier, na militaire, na journaliste, la gendarmerie. eh, eh. Na waligara,
Bonne année Na transporteur Bonne année Na Sophie Paris Bonne année Na Italie Bordeaux Bonne année Lyon à Montpellier Bonne année Na Sophie Centrafrica eh, Bonne année Eh, Bonne année Nazoti santé na information Bonne année Nazoti pesi kwe Bonne année na premier bureau kwe Bonne année na deuxième na troisième bureau Muziki ya munala borlami
na fininguseketa na baba na mama aita na molinge emonala bonane na fininguseketa na baba na mama aita na molinge emonala bonane
Tonton Vicky PDG du Pardon Sigle Prestige Bonne année Musique, oh, musique Issa Banda Simplice Milice na Renoé Wapili Firme Alfred Poloko na Bandier Kitezi Alfred Musique, oh, musique Rachel Béguéré Milice na Renoé Tita Samba Solé Alfred Poloko na Bandier Super cool Kamsa
Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Énergie centrafricaine.
bonane bonane abo bantu bo muri Centrafurika batumye ntekereza kwifuriza umwaka mushya muhire abasirikare b'u rwanda abapolisi b'u rwanda n'abandi bose bari mu butumwa muri repubulika ya Centrafurika ndabizi yuko mufite akazi gakomeye karimo no kurinda umukuru w'igihugu yigeze kuza hano bamwe muri mwe muri kumwe mumuherekeje mumurinze murinze umutekano we ndabizi mufite akazi gakomeye mukomere rero mukore mukomere ku muheto mugire akazi keza hanyuma umwaka uzababere muhire muzawurye ntuzabarye ndatekereza n'abasirikare b'u rwanda bari cabo delgado ejo bundi umunyamakuru wacu yari ari mu banyamakuru ingabo z'u rwanda zajyanyeyo mwakurikiye uko barimo bakora akazi gakomeye ngabo rero mukomere ku muheto mukomere ku mahoro namwe muzagira amahoro uko bikwiye n'abanyu umwaka mushya muhire kuri telefone dufite kana asiteri na mariyu na mariyu luke Eh, ubwo araza kutubwira neza amazina ye kubera ko kuri kuri facebook eh, ntibyanditse noneho tubanzirize kuri kana kana
yego uraho neza
ntaho neza yagize none ko kuri facebook ukoresha izina ry'abakobwa asiteri si izina ry'abakobwa
oya aseri aseri ni iry'abahungu esera ni iry'abakobwa
burya
yego
nuko umwaka mushya muhire rero
murakoze namwe uherereye hehe se
ndaherereye mu mujyi wa goma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yego mumeze mute aho ngaho
aha n'aha turameze neza turashimira imana uko biri kose nuko nuko umwanya ni uwawe rero
yego murakoze cyane nohera ku banyamakuru b'igihugu cy'amerika bose mva mukagira ntireke by'uguhema nuko nuko rwose arakumva ubu ngubu ndabihamya nubwo ari mu kazi hanyuma yego ikintu no gusaba cya mbere cy'imbere ko ntangura intashe mu batumiwe mutekanya gutumira muri uno mwaka ndasaba ikintu kimwe hari umuntu witwa kimamanda mode
yego
aramenyerewe cyane mu biganiro by'ubukamana hari ibyo atemera cyane kandi akabivuga ku mugaragaro ndabasaye mu byo mu muturongere tumubaze ibibazo
ubwo nta uretse gatoya ni mu biganiro by'imana kandi hari ibyo atemera
hari ibyo atemera we ari aranenga hari n'abapasiteri n'abavugabutumwa aboneka cyane mu biganiro anenga abapasiteri n'abavugabutumwa
hanyuma si gishyashya yabazanye ni iki
turashaka kubazaho imyemerere ihagaze cy'inyigisho atanga ko ibyo abandi baba bavuga nimba ari abapadiri nimba ari abapasiteri ntabyo yemera ngo ni benshi twomubaza twomubaza igihe muzaba mumuzanye ndazi ko benshi bazoryoherwa kuko ndazi nawe muramukurikirana ku facebook ari ngaho muri amerika n'umuturondorero ibyo bakarusha ibibazo tuzamumbaza nk'ibisabura
umva rero twumvikane kana ndagutumikira
yego
ariko rero naba nkubwiye yuko imyemerere y'umuntu burya biragoye kuyijyaho impaka
biragoye kuyijyaho impaka ariko ese ubu ubu turemera ko imana arimo ridende none se buretse twumvikane hari iyindi mana kana buretse twumvikane nk'uko nguko ibyo ngibyo uvuze ukuntu ari imyemerere yawe bwite niki kikwemeza ko imana ibaho
ikibiremeza hari abantu babivuga bati imana ntibaho si uburenganzira bwabo
umva ni uburenganzira bwabo ariko nabo mu gihe baduhaye icyanditse kuko uno munsi ebyiri twarakutse tubona bibiriya ese bibiriya yahumetswe n'imana yashyizweho n'abantu cyangwa yashyizweho n'imana ibyo n'ibibazo tuba dukwiye kubazanira abaziserukamana ku gisumba ibyo ni imyemerere yawe ni uburenganzira bwawe bwo kwemera uko ubishaka ariko rero ntabwo si impamya y'uko kujya impaka ku myemerere ya buri muntu ahubwo bitazana impaka aho kugira ngo byungure abantu ibitekerezo byiza reka twikomereze ahubwo wowe wibwirire abawe ubutumwa bwiza butari ubwo kujya impaka
ya murakoze hanyuma nohera ku barundi n'abarundikazi aho bari hose nokurikizaho abanyarwanda aho bari hose twarahezagiwe twese turabavandimwe nuko abahitwa n'abarisange nuko bakunda kuvuga turi kuzi impaka y'abayobozi badutwara tugume twunze ubumwe ubuvandimwe bugumeho hanyuma notasha kandi nituzana umwaka mushasha abari mu makambi y'impunzi atandukanye z'abarundi aho bari hose bamwe bagira umwaka mushasha ntabwo bidahitiriye kibyogera buri muntu wese asire mu gihugu cyamwibarutse
nawe uri impunzi se
ndahabaye nk'impunzi aho ndahabaye nk'impunzi ariko aka kanya nubwo nabaye impunzi nshakisha ubuzima nk'abandi nk'uko babikora yego nuko urakoze cyane yego umuryango wanjye w'amaraso w'amaraso ni benshi duherekana kera kuva bibiri na cumi na gatanu ntabwo nasira uburundi ariko hari benshi benshi benshi twakuranye abo tuzinanye ndabatahije ndacyabaho ndaharinda ndahitutse umwaka mushasha nuko nuko rwose urakoze cyane kana murakoze
ariko ubutumwa bwawe rwose ndabutanga ntugire impungenge ndabutanga hanyuma ubwonko bw'igisubizo tuzakiguha radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko rero nari rimaze kubibabwira mu kanya tutaraganira na kana asiteri twari turi kumwe na mariyu luke niko yanditse kuri facebook mar yu luke niko mari mariyu
ndakumva neza urakomeye
mba ndakomeye ubundi amazina yawe nyakuri ni ayahe
erike ni eric irindi se
nkuru nziza
nuko nuko nkuru nziza we naho ubundi amazina kuri facebook atubera urujijo rimwe na rimwe nuko nyine muza mukabyisobanurira nuko uherereye nkuru nziza
muri zambia uri muri zambia nawe
yes mu wuhe mujyi
mu rusaka ye nuko umwaka mushya muhire rero
namwe umwaka mushya muhire umwanya ni uwawe
murakoze cyane namwe ndipfurije umwaka mushya abantu bose bakora ku ijwi rya amerika nuko nuko rwose urakoze
no muri rusange abakora umwuga w'ubumenyeshamakuru bose bari ku isi bavuga ikinyarwanda bavuga ikirundi icyongereza igifaransa bavuga indimi zose ndabifurije umwaka mushyashya igishinwa ikiyapani igiswahili nuko
bose yego nuko rwose urakoze pe
namwe murakoze ndipfurije n'umwaka mushyashya abarundi bose bari mu burundi bari mu mahanga impunzi abarundi bari muri zambia
yego
bose mbipfurije umwaka mwiza mushyashya wa bibiri na mirongo ibiri na kane
yego
mbipfurije umwaka mushyashya ababyeyi banje bashiki banje ndipfurije umwaka mushyashya umwarimu bita claude ndamupfurije umwaka mushyashya we aba hehe
aba mu ntara ya gutana mu burundi yego
muri komine giharo zone muziye aha
ndamwipfurije umwaka mushyashya nuko nuko
nipfurije umwaka mushyashya esperance manyirakiza impunzi iri muri mozambique ndipfurije umwaka mushyashya impunzi z'abarundi ziri muri tanzania mu rwanda muri congo n'ahandi hose ku isi zitandukanye
nuko nuko urakoze inkuru nziza we
namwe murakoze ku ijwi rya amerika muzagira umwaka muhira umwaka mwiza cyane w'amata uburundi bakunda kuvuga ngo umwaka w'amata ni ubuki gusa sinzi uwo mwaka kubaho muzadusobanurire icyo baba bashatse kuvuga mu magambo makeya nanjye ntabwo ndi umuhanga mu by'indimi kuko no mu rwanda turabivuga umwaka w'amata n'ubuki ubundi kugira amata n'ubuki ni ukugira ubukungu ubukire ukagira amata amata ava ku ntabwo ibyo ngibyo ari ukubigutoza urabizi aho amata ava iyo rero ufite amata menshi urakagira amata ni ukuvuga ngo uragatunga inka nyinshi noneho rero urazi akamaro k'amata ntabwo ari ku bana gusa mbese ni ubukungu amata ubuki rero nabwo urabizi mu kinyarwanda inzoga y'ubuki ni inzoga iryoha cyane ariko inakomeye inywebwa n'abagabo mu magambo makeya rero ni ubukungu urakagira ubukungu muri uyu mwaka uzaba ni uw'uburumbuke mbese kugira amata n'ubuki mu magambo make nicyo ngicyo bivuga ariko tuzakomeza twungurane inama tubishakishe kurushaho n'aho bituruka ubwo ngubwo ahubwo mpaye igitekerezo ndakigeza no kuba dukorana nkuru nziza ndashaka ku ijwi rya amerika muzatumire umuntu umwe kandi mubatumiye nanjye ndosaba ko muzamuha umurongo ari mu burundi mupasiteri bita mbayahaga ku ijwi rya amerika muzamutumire nanjye muzamuha umurongo
wese urashaka ko azazana iki gishyashya
ubwo ni umukozi w'imana nyine akurikiranwa n'abantu benshi hari ibintu byinshi bamubaza ngira ngo yosha gutanga isiguro nanjye ndifuza mu mubaza ko nobamo wowe ntabwo uri umukozi w'imana
ni umukozi w'imana ariko turatandukanye abakozi b'imana njyewe si ndi umukozi w'imana
nawe muri abakozi b'imana kuko nyine muri abakozi b'imana niwe muri abambere kuko muvugira abantu benshi iyo uvugira abantu benshi uri umukozi w'imana umva nkuru nziza iby'imyemerere nanone nanone iby'imyemerere twari tumi- tumaze kubivuga na kanasiteri biragoye kubijyaho impaka naho ubundi umu- umu- imana se ko- nimba bavu- nimba ba- nabwo bigira ikimazi bi- birigishara nimba bavuga ngo imana ishoboye byose ikeneye uko bayikorera Nindi koko tuvugishije ukuri imana wayikorera iki itishoboreye
imana akenshi ko numva mu- mu- mu masengero bakunda kutubwira imana ngo tuyihe amashimwe ngo tuyiririmbire ngo tuyibyinire ntibikeneye
ngo nibyo bintu kenshi akunda gusaba amasengero iyo imana ikoreye ikintu ngo ushaka kuyi- kuyi- mu kuyishimira kuyibyina ukayiririmbira sinzi rero ntabwo
ibyo ni Niyo mpamvu imyemerere mvuga mwadutumira niyo mpamvu mvuga yuko mwadutumira abakozi b'imana tukabasobanuza neza bakatubwira uku- ukuntu bisobanuye
hari umugabo ndamutsinze reka mutsinde yigeze abantu bigeze kumurembya bavuga ngo imana ngo ngo ngo ngo irabatuma ngo ngo bamushyire ubutumwa runaka ibi n'ibi n'ibi yabahaye igisubizo cyiza ati ariko nanjye ko ndi umwana w'imana ati kuki itanyibwirira ubwo butumwa ubwayo ngo ibinyibwiriraho ukuntu muha abantu Uwo- uwo mugabo ndamutsinze ndamuzi neza ariko ndamutsinze ni uku urakoze cyane nkuru nziza we
murakoze namwe ku ijwi ry'amerika mukomeye ijwi ry'amerika nk'uko nkuru nziza bivuze ni ikiganiro cyanyu nyine murisanga ni umwanya wanyu wo gutashya wo ku- wo kuramutsa abanyu mubifuriza umwaka mushya muhire kuri telefone dufite abantu babiri hari uwitwa john na jean long wo ku rutusi tubanzirize kuri john john we
ndabumva uraho neza
eh ndaho ndaho namwe sinzi
yego irindi zina ryawe ni irihe
ye nitwa mpabonimana jean berikimasi jean numvaga ariyo john nyine eee nuko babona imana uherereye he yego yego se ndi muri mozambique niho ndi niho mba aha ariko ukomoka mu ki- Yego, ukomoka mu muri gihugu cy'u rwanda Mozambique.
cyangwa ni mu gihugu cy'u burundi ariko ndi umurundi pe ndahamaze imyaka cumi n'itanu ye nuko umwanya ni uwawe rero
ba mu gisagara cya nampura nampura niho mba yego
Eh, nkunda kubakurikirana ku ijwi rya amerika ndabakurikirana cyane rwose nuko nuko
Aba- ndumva ndi kuvuga ikinyarwanda uri kuvuga iki- iki Mm. erega ni kimwe
oya turetse n'ibyo noneho yewe iwacu ni mu kirundo ahantu bita ku ntega aho da
uvuye iwacu ujya mu rwanda ni iminota cumi n'itanu ni ukuvuga ndahabona Ugenda n'amaguru.
buriya ahantu mvuka ushobora guhamagara mu rwanda hacamo akanyaru gusa ahantu ushobora kuhamagara nuko nuko ni- mbese wahatera ibuye usibye ko ahawe utahatera ibuye nuko umwanya ni uwawe ye umuntu dushobora kug- kuganira ari mu rwanda nkamuhamagara yewe yewe yewe nawe yewe yewe tukaganira umwe ari i burundi undi yibereye mu rwanda nuko rwose aha umwanya ni uwawe rero babwire yego umwanya umwe mvuga ikinyarwanda undi nkavuga ikirundi byose mbabyumva rwose kandi ni ururimi rumwe ni ururimi rumwe rwose babwire rero icyo wifuriza muri uyu mwaka mushya
yego se nabanje gushimira imana abigira byose yoyo ishoboye kugeza kuri uyu mwanya nkaba nshoboye gusohora ijwi hariho abantu batashoboye kumara uyu mwaka iyo rwose ibanza ihabwe icyubahiro Mm, nongeye ndashimiye namwe ku ijwi rya amerika mushoboye kumpa kano kanya buriya nari- nkunda gukurikirana ibiganiro byanyu nabonye ngo musige nimero ngo turaza kubatelefona noneho ndavuga ati aba bantu burya baradutelefona burya nyine ntabwo ari ukubeshya
byagutunguye rero bagu- bakumpamagariye
ntugerageze gujya mbona murantelefone rwose Asha, ngo muri murisanze teka nanjye ndisanze rero ubwo noneho ndisanze nuko nuko rwose babona imana urakoze cyane
Eh, ndabashimiye rwose ijwi rya amerika abantu bose barakora mwese iyo muva mukagera mu bihugu bitandukanye ye nuko nuko umwaka mushya muhire
Eh, twese tuwusangire rwose hama niba bari kunyumva ndifuriza umwaka mushaje abantu bose bose bose cyane cyane b'abarundi abarundi bari ngaha mozambique bari i maputo bari nambura bari muri iki gihugu cyose cya mozambique ndabifurije umwaka mwiza muhire w'ibihumbi ma- bibiri na makumyabiri na kane
nuko nuko nawe rero umwaka mwiza
ndifurije umwaka mushasha umuryango wanjye turi kumwe ngaha umugore n'abana ufite abana bangahe naho naho batumbitse aha ndazi- aha ndazisa abana batatu mu burundi ndazisa abandi bana batatu nuko abana nuko batandatu nuko nuko rwose aya nuko ariko sinzasubire zageze aho ngaho urumve nararengeze
oya abana ni umugisha
rero ubugizi ariko rero kujya turaba twaragwiriye ye babona imana reka duhe n'umwanya n'abandi ndabishimira imana nabyo yego reka reka duhe Aya, n'umwanya n'abandi n'abandi hari bakababura.
abategereje ku murongo urakoze
yego Ye.
noneho nyarukije ndifurije umwaka mushasha abantu bari i burundi umuryango wanjye eh, abantu twiganye kuri lise mukenke eh, ahantu bita ibwambarangwe mu kirundo ndabifuriza umwaka mushasha bose bose bose mugabo spesiyarema spesiyarema uwitwa jiriberi ari muyinga nuko nuko rwose ntabwo nabicisha amajambo ye ndabifurije umwaka mushasha bose bose bose namwe mwese kandi ndanabashimira murakoze nanjye ndagushimiye cyane radiyo ijwi Yego, rya amerika ndabakurikirana.
ye radiyo ijwi rya amerika nk'uko nabibabwiye mu kanya dufite kuri telefone jean long jean long we
yego ndakumva ku mukuyu bite
ku mukuru ni sawa ariko ubu ntabwo ariho ndi uri hehe
Eh, ndi kayonza Eh,
umurenge wa murundi aho akagari ka ry'amanyoni uri mu kazi se
Ah, ubu ngubu niho nsigaye ntuye aha warimutse
yego cyane rwose ni uko umwaka watangiye neza
Eh, umwaka nawe utangiye neza cyane nuko rero umwanya ni uwawe
Mm, ubundi abenshi ab- ubundi abenshi banze kuri jaronga ariko ubundi amazina yanjye bwite nitwa byiringiro samweri yego
Mm, nkaba ndimo ndishimira ko na- ko narangije ibinyacumi bitatu ko natangiye icya kane ubwo ni ukuvuga yuko ugeze mu myaka mirongo ine y'amavuko
Oya, ndimo ndatangira ndimo ndimo ndatangira icya kane
ni ukuvuga ubu umwaka uhe- umwaka uheze nibwo nari nujuje bitatu ubu ngubu ubu ngubu natangiye n'utangira iki- icya kane ah icya Eh.
kane uzacyuzuza mu bihumbi nyuma bibiri- y'imyaka icumi mu bihumbi bibiri na mirongo itatu na kane
yego nibwo uzaba wujuje imyaka mirongo ine
yego rwose kabisa aho menya nki- menya nkimenya kubara gatoya iyo dufatanyije nuko nuko
Eh, rumwe uracyabyibuka nuko wafashije ye umwanya ni uwawe rero Eh, noneho rero ndabashimira nanjye ku kanya mumpaye kuri radiyo ijwi rya amerika kugira ngo nanjye mbashe gutashya abanjye Hari- hari abavandimwe benshi ba- bo ku mukuyu nk'uko wabivugaga benshi baba bankumbuye bambaza n'amakuru yanjye ubwo ni mu murenge wa ndera mu karere ka gasabo yego
Eh, ubwo harimo ababyeyi banjye harimo papa na mama baherereye ku mukuyu aho bita kabendore Eh, harimo mukuru wanjye kami kamuntu patrick Mm, harimo abavandimwe harimo girengabire faranswa Eh, hari umurezi witwa dufatanya jean leonard wigisha ku ishuri ribanza rya rya jurwe okay hakazamo umwana wanjye witwa ishimwe salomo byiringiro nawe aherereye ku mukuyu Eh, ndetse na madame wanjye turi kumwe hano ni rero vestine nawe umwaka mushyashya nawe nagubwe neza ndetse n'umwana n'u- n'umwana tubyaye vuba nuko ni impungwe
Eh, mm, nubwo twa- twabyaye abana babiri umuhungu n'umukobwa nuko wenda umwe yitabye imana Eh, ubwo ngubwo nawe nagubwe neza ndetse n'abandi banzi kuri jarongo bose ndetse n'abavandimwe akenshi na kenshi dukunda kuganira ku ijwi rya amerika yego ndetse- eh, ndetse n'abandi b'inshuti zanjye haba abo twiganye ndetse n'abo tujya dukorana mu kazi harimo tujya dukorana mu kazi k'ubwubatsi kenshi na kenshi mu minsi ishize twakoranaga mu izindiro aho bita mu kinyaga cyane cyane harimo umufundi John ni inshuti yanjye cyane n'ubu kare twari turimo kuvugana ambwira ngo arimo kuntumira ngo nzasubire mu kazi ngo yarambuze okay byiringiro reka duhinire ahanga reka duhinire ahanga kubera ko igihe kigiye kandi eric nawe ategereje umwanya munini tutamunigarira ariko toma karame ariko toma hari akantu kajyaga kabaho ko ko k'ikiganiro cyo kuwa gatandatu cyo kuvuga amakuru agiye atandukanye ntabwo icyo kiganiro nkicyumva muri muri isanga numvishe ntazi uko bimeze icyatu- cyabihinduye nagira ngo nkwisabire nimba byakunda iyo gahunda izongera isubireho buri muntu ajya atanga amakuru yo hirya no hino uko ameze tumenye uko byifashe mu bakunzi b'ijwi rya amerika ye ndatumika rwose abatware bacu ndababwira urakoze cyane yego namwe uwiteka biteho kandi murakarama twese twese turakarama nk'uko rero namaze kubibabwira ku ijwi rya amerika dufite eric utegereje kuri telefone eric we
amahoro amahoro uraho neza
meze neza cyane ndashima imana kabisa irindi zina ni irihe Ni- ni erike nzuhayimana nzeyimana
eh, nzuhayimana nzohayimana
eya
uherereye hese
yemereye mu gihugu cya marawi ku mwa mukuru wa rirongwe Eh, umwanya ni uwawe rero
yego je kabisa ndishimye cyane ko namushoboye kugutelefona ku iki gihe ndabyishimiye rwose cyane
ye
yego kubona mudushoboye kuduha akanya tugatasha inshuti n'abagenzi twasize mu gihugu cy'i Burundi cyacu dukunda cyane nuko nuko
yego kabisa murakoze cyane tubaye tubashimira ku by'ukuri ijwi rya amerika ryatumviriye cyane ku barundi baba hanze cyane n'aba mu gihugu nyine muri afurika y'ubuseruko ye nzohayimana urakoze
yego kabisa ni ukuri murakoze cyane ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwese mwese umwaka mushya muhire by'umwihariko mwe mpunzi aho muri hose ariko rero tubifuriza ko uyu mwaka uzarangira mwabonye amahoro mwasubiye mu byanyu mwasubiye mu bihugu byanyu mu- ubuz- mu- maze rero muzagire ubuzima buzira umuze murakagira amahoro murakarama
nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe abo si ku babo kuko ntawanga kuranga ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe bo si ku bwabo kuko ntawanga kuranga twe turenzeho twidagadure twebwe rugira ije ubuzima twe turenzeho twidagadure twebwe rugira twije ubuzima waba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando uca imyakagiro wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze waba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando uca imyakagiro wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze nanone dore umwaka urashize kandi n'undi urataye